poetry people sabi people we don't carry come beginners, we carry the come and where we within our women radio 91.7 and yeah as we gather this, so na naoma matter wetin we dey yarn today on top naoma matter na food don cost how una take dey manage naoma matter na where we dey yarn every every wey concern woman on top women radio ninety one point seven na im we dey yarn am see eh the way this matter take dey happen for naija these days eh person no even come know where person wan take even face again because plenty things dey happen e dey happen you go market wetin you buy yesterday you go buy another thing again today e don even reach where wey be say by the time you write list finish you go look this one shey i need this one abi i no need am comot am meanwhile na things wey be say when things be dey okay na things wey be say you go buy make everywhere just soft make life easy now i come dey ask una today say this food wey don cost so everything don cost how una take dey manage my sabi people hmm? i bin think this thing yesterday i think am think am think i say hey This my people. dey how dey take dey manage am because country no smile o oh. country no smile at all e no even shine teeth e no we no even know whether e get teeth because e no even shine teeth at all people wey dey work dey collect salary salary no comot for where e dey people wey dey run business things dey cost transport dey cost everything just dey go everybody just dey drag drag dey draw body here and there now i see my con ask una how una take dey manage how una take dey do am e get things wey you be dey buy before for your house wey be say you e don come look say see as things take be like this abeg full stop i no dey buy for now you, you get those kind things abi na say the way you dey take receive visitor e get one thing wey me see wey make me laugh e make me laugh e talk say see if you be my visitor and you dey come my place just know say you gats chop from your house before you dey come because if you come my side hunger fit wire you o <laughs> my country people my name na esther Alaribi, and i don carry come again on top na oma matter i go open my phone lines na una follow me yarn sabi people how una take dey manage this food wey don cost so how una take dey do am 07000 917 917 you fit follow send me text or whatsapp message for oh seven o oh three one seven. 56537 but more now come i wan hear on her voice how you dey how you say they manage how you say they just dey dey join body join this one collect this one do this one make everything just dey go how you say they do them? Oh seven thousand am 07000917917 and i no kuku I know say i they carry fellow sabi people they follow body. Hmm? this one no be say you e just come just wan yarn am i dey carry better sabi people dey follow body and today una koko sabi say i carry elizabeth call elizabeth how you dey. i dey alright mm. my hmm. country people how una dey. we dey o oh, body dey inside cloth. as the way one dey wey <laughs> money no dey no fit buy food body go gas dey cloth now. body dey inside cloth ooo oh. you know say before they bin dey talk say uh, cut your how did they say that english cut your coat according to according your size according to your size now. Nah, no be according to your na size slim oh. fit no na cloth wey you get na you go wear if your cloth na two yard e fit reach you <laughs> forget so like forget that. size first just use that two yard. Stay so wetin your body go feel. hold na so no be according to your size again because my country people you know say they no dey like to talk say things hard but e get the way things dey be mo talk am like that things no too soft eh i i be the follow person dey yarn the other day say ah the way things dey be like this how una take dey how una take dey manage he say see nobody for family everybody just dey try dey struggle dey see wetin dey fit put together i be dey one place wey person be dey dey complain dey talk say uh, things don cost everything don cost now i come dey wonder say how una take dey manage he say eh say dey dey manage dey dey manage hear wetin this woman get to talk. we do bought a bag of rice like five thousand seven thousand but now we bought it twenty thousand twenty-five thousand where where is the nigeria going to Eh? We went to the market yesterday. We bought a bag of uh, tomatoes. We bought it at the rate of uh, thousand. Eh? Tin tomato, Abi, if you want to buy a uh, eh, tin tomato now, 15 naira before, 15 naira before, uh, naira before, 15 naira before. We bought it one twenty now, which is not supposed to be so. Hmm. una don hear wetin di woman talk everybody dey talk the one wey dey pain am see the pain wey dey her voice everybody dey pinch everybody dey talk the one wey dey pinch am because everybody get the e get where the thing take dey pinch you e get where e dey pain you e fit be say maybe na the way things take cost me myself no even come understand but you know the thing eh you no fit put your money for pot say you wan cook am e no dey possible. you must buy something. you you must buy something no matter how you wan take do am if you come be say you get small children for for house shey you wan tell children say because say things cost you no come cook give them how you wan take tell them that one how you wan how you wan take tell them that one person bin dey follow me dey talk the other day say um, person dey follow am dey vex say e ask am for money e no give am i no talk say if you get make you no give person o oh. give if you get but the way this person come dey talk say that other person dey follow am dey vex say because say e no give am money no give meanwhile e no know say the person wey him sef dey ask. him dey ask person. dey ask another person. <laughs> na asking clan we be. <laughs> the person wey him dey ask dey ask another person who get e go come dey like say the other person no sabi how to do things or e no sabi how to do how to how to run things e no e no suppose be like this at all e no just suppose dey like this at all my phone lines dey open 07000 917 917 you fit follow send me text or whatsapp message for 070 317 565 e get this message wey me get for here and this one talk say the one wey dey pay me pass na rice rice wey we dey buy before now rice don come turn something wey be say if you wan buy am you go think am well think am well think you go dey look the bag whether they no chook am whether they no comot something inside na where e don reach and na kemi wey dey ibafo for him dey send us this one na wetin dey pain kemi be that kemi talk say na rice na him dey pain am pass elizabeth i dey come ma hear wetin this person dey wan talk see which one dey pain am pass hello good afternoon. hello good afternoon. good afternoon wetin be your name where you dey call us from. na uh, my name is ozo. you say your name na. Lizzie, Lizzie. Lizzie, Lizzie, how you dey? I dey fine. Okay, now fellow Lizzie, they hail you. My my namesake, I dey hail you. Happy. How you dey? I dey fine. No, oh. hope you dey alright. You always dey vex in a bag of basket of tomato. Hmm. How much be that one? My grandma no fit twenty k oh, for one basket. No be even say na better thing dey there. My grandma no fit go market buy better thing come again. Hmm. So na twenty thousand now they dey sell bag of tomato. How much una be dey buy am before? before. Mm. Yeah, sometimes she buy 15, sometimes no even read that amount, but now she buy basket of tomato twenty thousand. So if she want to sell her, how she take the sell her? Ah, people they complain very well. They, they say she dey chop her money. Hmm. People no know now. They no they know. understand. They no know. Hmm. All right, Lizzie, you try. Thank you. Yeah. All right. You do well. Hmm my phone line still dey open mona call me mona tell me the one with the pain una Lizzie talk say na the one with the they say basket of tomato twenty thousand I know say that one be talk exactly the same thing that means the dey pain dem well well. say because you go market today everybody will go market More talk for people wey they do business now. Mm -hmm. if you go market say you wan go buy something say you want sell them. e go get the mind the mind wey you don carry say if i buy this thing twenty thousand na so i go sell am at least make i sell am make small thing make i fit uh, take arrange house then then I can't gather the money where I say go back market again, go buy another one taste. But by the time you carry and can't shade now, you don't can't shade them as the thing take be wey be say <laughs> everything don cost people wey wan come buy too dey go say i no go fit because people wey wan come buy don dey vex say how ah, you go take pull this kind thing e get one quarter wey me and one woman bin dey talk about o oh. the woman dey tell me say plantain don cost say they dey sell one bunch of plantain ten thousand Now i come tell her say if she wan come sell one how much you sell am she talk say she fit sell am five hundred i eh, say yi for this life i think i don experience that kind thing too for this life wey me and you the person go buy plantain one five hundred yeah. something dey buy like hello good afternoon na that year be that o oh. hmm. hello good afternoon. hello good afternoon i don carry your call o oh. oh be like say you go call me back i say plantain ah, wey you dey buy like that small bunch five hundred hmm. you come buy only one how dey take call am one one they go sell five hundred now i say wait you you wey buy this thing <laughs> how you feel how you wan take sell am no i ask the woman say how she wan take sell am because it's not not be her person wey buy eh, i no talk say na her fault but mm-hmm. person wey buy market go sell am yes you wan say your market na you make you buy am but why you wan take sell one for person five hundred naira you go eh? just you go just know say ah if na so i no go chop plantain now see na people eh? go get for their mind be that. if you talk say dey look o oh, hear wetin i wan talk mm. plantain cost i no wan chop am i no fit buy. <laughs> rice yam cost i no wan chop am i no fit buy rice cost i no wan chop am e too cost i no go buy wetin you wan come chop. okay you come buy rice you no go use tomato cook am. how you wan take do am how you wan take do am my country people, my phone lines dey open muna call me more yarn this matter because no be say we just wan yarn am for yarning sake na because say we wan make things change make the matter turn around na im make us dey talk am no be say we just like to dey talk about uh, uh, stories wey dey happen but even though say na hot story but we wan hear how una take dey manage you wey be market woman how you take dey manage you wey get children for house how you take dey manage hello good afternoon eyo oh, if you dey call me you go call me proper wetin dey happen phone line no do like this na sabi people na im dey here so you no fit you gats arrange body elizabeth you make me ask you as you dey go market dey buy things dey cook e never just do you one day say you carry your list go market you don look your list say wait e be like say i dey go house because i no know wetin i wan come buy. Uh, e e don do me recently. Mm. you know say this this thing wey we dey talk be say if mm. if you just sleep wake up things don hard you sleep wake up things don hard i say to the point wey be say you see that hmm, this one na tell me this this that small size of um, this indomie wey they call am indomie na this noodles that small indomie wey be fifteen naira before now na eighteen naira. that one sef dey that one sef dey. so pikin wey wan chop indomie you no go you no go fit buy for am because maybe you no even get eighteen naira wey go say i wan waste. <laughs> see eh you know say food matter no be waste because one thing wey be say no matter how e take be person gats shop because you gats shop take get strength for anything anything anything wey dey come anything anything wey dey talk about you gats shop first you gats shop na who get na who chop today na if you talk say oya oh, mo na dey run. mo chop tomorrow. yeah <laughs> so mo carry this call hello good afternoon. hello good afternoon. good afternoon wetin be your name where you dey call us from. emmanuel uh, osinachi from uh, ogun state. osinachi how you dey. fine ah things are too costly. you. Mm. Like me, eh, I'm selling uh, rice eh, and all those. I'm selling food stuff. Huh? Okay. So, like last week, we sell rice 25,000. Last week, 25,000? Uh, this week now eh, is 28,000 last. 28,000? Yes. Wait, last week bag of rice now 25,000, this week now 28,000. Yes. Hmm. So next week if it be how much like this? they If he had money, if he come down. If, if he had money, they come. If, uh-huh. if he uh-huh. had money, if he come down. So if you buy that rice now, okay, this one where you buy twenty eight thousand. So how you can't they sell them? Your customers know they complain. Ah, my customers is already know now. You don't already tell them. Eh, they know say you go come down, you go hard money. So I will tell them. Hmm. So the ones will be your customer, they will still come, come still follow you by. Yes. Okay. Mm, Osinachi, oh, thank you. You do well. Mm. Osinachi oh, talk say na food stuff in dey sell and say the way things dey cost. Say last week dey buy bag of rice twenty-five thousand this week dey buy twenty-eight. Im come dey talk say im no know whether e go go up next week or e go come down. And wetin dey go up wey dey come down? you see that thing wey dey talk say e go up come down most times if e go up e no too dey come down beg na there dey stay o either e add or e stay like when e, that. It, when e when e come to money matter law of gravity e no e no sabi money matter no, at all. no na up e dey dey. so you now wey i come dey ask you so if you go look the the way things dey be e get some things wey be say you be dey buy them before o dey live soft life but now you don come dey comot am see see abeg i no dey chop this one see the soft life talk wey you talk na true i no dey chop this one i no dey chop this one you just dey comot am. <laughs> first of all you dey eat two meat now you go reduce am go one because even the people wey dey buy meat they go tell you i no fit do you be my customer but i no fit do pass like this. i no fit. because if i do like that me and my girl family wa go no be me to go chop na we go buy other things wey we go use eat you know i say oh, i i i i witness one family be say now na one time they dey cook second time we go cook am make everybody chop am from afternoon and evening and na twice no more three times say wetin dey call am say three meal a day mm. now na two meal we go dey chop and then not only that na that one wey we cook one time for afternoon na im go carry us reach evening why because we gats minimize if we wan cook am well make we cook am well make we eat am at once. Hmm. things dey happen o country people, my phone lines dey open 07000 917 917 you follow send me text or whatsapp message for 070 317 565 37 where we dey na women radio 91.7 na woman matter na here where we dey yarn every every way concern woman and this matter wey we dey yarn about today we dey ask una say as food don take cost so how una take dey manage how una take dey do am because even me myself no know so me wan come dey ask una say how una take dey do am hello good afternoon. hello good afternoon. good afternoon wetin be your name how you dey. Uh, my name is tommy. you say your name na. Uh, Uh, my, my, my, name, my name is Promise, Promise Umar. Okay, Promise, oh. where do you call us from? From Bakadan, Lagos. Okay, now more hear you. Yeah. So by next week, my mom, my mom was telling me rice, one bus of rice. Mm. So he give me, he gives me 28, uh, 27,000 naira. I should go and bought the rice and came. Okay. And meat also. You see the meat they got, fifty fifteen 15 naira meat. It's not, it's, it's not big enough. And mm. if you count, if you count themselves, you know, reach 20, 20 pieces. And if you carry the meat, come on, cost most, most, small, and put for for food for, for customer. customer. Mm. Customer, customer, they, they will not, uh, they will not, they will not bother to buy themselves. They will mm. eat this, they will eat that, the the soup like that, and leave. They will pour it, and they will tell them it's not us, it's not our fault. It's for the people that we we bought we bought the meat. Let's see. And the last this week, mm. you don't buy rice. Is the rice is twenty eight thousand naira in peace. So that's how. So now for una wey dey wey come dey sell food, how you take dey just dey follow your customer dey talk say no be we o na the way things take dey how una take dey manage am. Yes, because the the because of uh, the, the, the because of how the if If they sell it, mm-hmm. they, will, they, will, they will increase the price as they, they buy the body in the market. They will increase it. Exactly. at least 50, that 50 naira and they will sell it 100 naira. 100 naira, okay. Yes. Mm. All right, promise. Yes. Thank you. You do well. Hmm. Promise now, don't yarn your own. Promise talk say from what you promise talk, you gonna say now food them they use their own, they sell. What now what did they sell be that? By the time they go buy all these things by the time you go comot money for this one comot for comot money for rice comot money for oil by the time you put everything what you call remain for person wey dey run business hello good afternoon. hello good afternoon. good afternoon wetin be on name where they call us from. I beg you go speak up make me feel hear you i know come they hear you well. my name is captain salisu. okay captain salisu. how are you. i dey okay oh, where you dey call us from. Uh, i dey call you from ikeja. okay they hungry where they down now no know no know who you be whether you are a big man you no know or anything. Mm-mm. the cost of food is on the is on is on is on, is on the roof. Hmm. It's on the roof so we don't even know what to do so we have to cook once in a day that how we go munch uh, eat in the morning eat for afternoon the remaining one wait in the evening drink mm. water and sleep. So, so we are now begging God wanted absolute control. This shall not be by power. Uh, you cannot carry gragra, go back go buy anything. Enough, you buy anything. Enough, you buy anything. Enough, you pay, pay for anything with gragra at all. Nothing where you want pay for. Ah. Hmm. Captain Salisu, you do well. Is there? You do well where you call us, so. Oh. God bless you. God bless you. Thank you. Hmm see say this matter nobody win. come. i like the way you talk i say you no dey carry gragra go market you, you carry your money go back uh, because okay. <laughs> na that money go no, still buy wait, the small small thing. wait na more even look am i come meeting now for your shade say me want come buy something you come tell me say this one has so price i come tell you say eh why you no go sell am for me sell am. you must sell am for me four hundred. Grand, gra no fit buy <laughs> anything see if you if you do if you finish buy, if, you, if go. you don't do finish you, you don carry your leg go waka but how many people how many people tea is tight o oh, tea is tight o oh. me want me say if you bless i don dey lean like this hello good afternoon abeg turn down the volume of your radio. good afternoon. yes good afternoon wetin be your name where you dey call us from. my name na emmanuel i'm calling from. emmanuel. ajah yeah i'm calling from ajah. okay na mo hear you. i dey hear you emmanuel. Mm. i want to go back to my village o oh, because i can't withstand the hungry. you wan go back to your village. i need security job. I want to go back. My village is more better. I can go and find am there. Hmm. Wait. Because I'm, doing security job inside VGC. I can't return. I have to keep. So you get six children. Yeah, and I get two children. I pay school fee and I do security. Hmm. I can't return hmm. again. I'm looking for transport to carry my family go back to my village. But you know, say if you go back village, eh? for village sis the money thing no change o e no e no still change but i know say some kind free things fit dey come you fit dey farm dey do small small things but things still tight yes, too na. yes ma but the village i go go and farm na farm yam this my wife go follow me go to farm to survive buy machine do okada for village i go survive pass lagos. Mm, Emmanuel, thank you for this call where you come here. This matter where Emmanuel talks so. Mm. It's our first time calling. Hey, Emmanuel, you do well. You said don't follow for the Sabi family. So now every Wednesday night with the day the yarn this matter so. And our own language now with they speak. We know they for free free. <laughs> thank you, Emmanuel. Mm. You see this matter where Emmanuel tell me so. Eh? Hey, if it touch it touch me. See, eh, my body just cool. Mm. My body cool no be small because in a talk say work wey him dey do the way him take talk about her e dey like say the work wey him dey do no dey no dey you know to dey give yes. her plenty he get six children and the way things take cost him come still talk say him dey pay school, fees, for six of them you see the way that thing dey sound for here eh hey, e sound so like plenty money so if you calculate am if they don pay finish mm. which one they wan use eat wetin remain food come still cost like that and now he come dey talk say maybe if he go village go the farm dey do things maybe he go fit still even still manage hmm but wetin i get wey im talk na wey emmanuel talk be say that means where you dey im feel say where you dey matter for how things fit cost but i no know whether na so e be actually o because i think say na for everywhere. Mm, you know say eh even the way they say things you no go go like uh, island go buy things come especially it go be the same true, price yeah, for mainland true, so that one sef dey but mm. just look at everything. things cost. for everywhere. they go say things there for benin they talk say things, there. there e there hello good afternoon oh you go call me back Or oh, if you dey call me may you call me proper oh seven thousand nine one seven nine one seven you fit follow send me text or whatsapp message for oh seven oh three one seven five six five three seven make i hear with this person wan follow me yarn hello good afternoon. Good afternoon. Wetin be Where they call us from? My name is Ella. Ella from Ibafo. You know they miss, eh? Eh? Sa over sabi over, over sabi they finish you. Sabi person na you person be. She be. Sabi person I you be. I just the way Say Ella. Ella never call me. Say say wetin happen? beg go yeah. Yeah, no. How did it dey pinch you more here? Well, my own is too much. Oh. Even sometimes to write my own plan, I can't even pay money for it. Now, ah, this Lagos, eh, everything is all. This Lagos dey fire for us. Hmm wait uh, ella you talk say you wan write waec say you no come see the money take pay. yes yes i don have the money the complete money. wait the money okay. i have. Mm. the the time uh, you know the last year. Mm. Uh, last year when i wrote. okay still was not come like this so i will arrange the money that she i will write my waec. okay. we go ah, the money i don dey add uh, ah, i don house for no know how to do. i don write mm. my waec come i go survive. Hmm. Ella, oh. Ella, you know what you go do? No okay you go send text message to our text line just send me text message mo see mo mo mo see later all right thank you ella mm. ella if you dey hear me our text line na 070 317 56537 070 317 56537 wetin we still dey yarn about on top na oma matter today na this food wey cost so. how you dey manage. how you dey manage how you dey manage everybody don people people don talk they don talk they don talk tire they don talk tire you see as we dey talk say food cost so nobody wey e no dey affect e dey affect ah. everybody. captain salisu don talk am na say that you rich o hmm. or you poor e o. e dey affect everybody because okay fine mo talk say you you get money but just know say the wetin you buy yesterday no be wetin you go buy today so the one way or add. the other you sef you go dey feel am say ah, the money the, the money e get the way e take dey pinch you hmm. my phone lines dey open when I call me mo yarn mo talk about this matter so wetin we wan do about am food wey cost wetin we dey do how we take dey manage am oh seven thousand nine one seven nine one seven hello good afternoon hello good afternoon hello good afternoon good afternoon wetin be your name where you dey call us from. Korede from Ibafo. Korede from Ibafo, how you dey? I'm fine. Okay, now mo hear you. Yes, is the a high cost of food. Mm. E.g. like the rice now. Mm-hmm. One pinch that was two thousand is already around two six. Hmm. Two six. Yes. Hmm. One pint of rice. So. Oh. One pint of rice, two six. Hmm. Yes. That money many oh. See the way e fly. Emmanuel Korede, you try. Thank you. Yes. Mm-hmm. Korede don't talk on say the one with the pain and a of rice with they say two six. Hmm. You get this message where I get here from Bobby from away. He talk say Adam Smith law for economics. Say he don't fail us for Nigeria. Oh. say e no dey on gen now pass two hours daily say data data like this na up na e dey say for food matter we go dey alright say we go sha dey chop to get strength take work say if rice no reach us chop mo chop eba amala dey mo chop <laughs> last like so stomach he say belle go adjust to wetin the economy dey talk hey. na only god fit save us for dis country because true true na wetin i talk be that say so no matter how you dey you must still chop one way or the other see you go still chop hello good afternoon hello hey if you dey call me call me o. Oh. If they call me, may you call me where? Call me where? 07000917917. <laughs> If you follow, send me text or WhatsApp message for 070 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Wetin be your name? Where they call us from? My name na Adeze. I dey call from Akiti. Adeze, how you doing now? Hello, Adeze. Hey, uh. Adeze, you go call me. You go call me again. More hear waiting. you wan talk. More know the one where they pain you as we dey talk this matter elizabeth na you get wetin uh, oga salisu talk say who dey say if you don cook once for morning. shebi i bin tell you that. na im people go chop, chop for afternoon. and evening. come keep am for evening. you say you go come drink water. na for house wey be say everybody dey dey together be that what if mama go go work papa go go work children go go school everybody get where e dey go you know say if people dey together. e dey dey more easier make i give you that scope. Mm. you know say if people dey together eh you fit just gather money together take cook one pot of food make everybody just share and chop but when people no dey together That's by the time you give this one two hundred give this one five hundred give this one money don go. na true. and if una come back for house everybody go see the expensive food go dey. na true imagine say she the the wife na wan cook lunch gather for the children make they carry go school for instance and that that means no be wetin dey chop in the afternoon they go chop in the evening. how na how. they go still expect because we, as children na we no dey understand. see make i tell you hmm? e get another one wey we even need to talk about mothers eh now now one not even coming for this one more talk about them. the way they see women mother they take package food they give children, children. go school mm. all these little unemployed people they do not even know how they don't know what it is they talk yes, all they know be say just pack things give us give us food more chop if i cry small just give me food i no wan hear manage i no one hear say eh, food no there or nothing nothing by the time they pack all these things you know say if you don't cook for house you fit give children some children dey select food They dey very very picky yeah. if you fit give am one thing chop for morning for afternoon you no go give am that same thing carry go school e no go wan even collect e no go collect then if you come come back for house you go come still give am the same thing pikin no go collect Then we they no go <laughs> understand say even adult adult dey tire come talk talk for small pikin uh, wey you no fit convince e go kuku cry tear everywhere comot hello good afternoon hello if you dey call me you call me well 07091791799 be the number to take call us you fit send us text or whatsapp message for 07031756537 you get this message here Where i get here he say that from ola from asese im talk say we no know where nigeria they go say make we dey pray make this country not too hard because the way things say dey now mm, say things one get more k leg hello good afternoon. Hello, afternoon. Good afternoon. Waiting be only where they call us from. Uh, my name is Mr. John. Mr. John, how you doing? I'm fine. Now. Oh. Where they call us from? Adesoya. Okay, now more hear you. Uh, the waiting to go for this Nigeria now, not this. it's Martin. No. <laughs> Mm. Even though we are not all here, we buy for 910, 910 for that big, for that big, big over. It can't be six thousand naira now. six thousand. and be two thousand naira. Hmm. and right now we buy eight hundred for the pen e con be fifty and this way we buy seven hundred seven fifty e con be three thousand naira. Mm. and kobo what wey we dey buy before and go down at two hundred naira come corn wey we dey buy four hundred four fifty e come be uh, one two now. Hmm. so the kind hot wey dey wey dey wire person for give nigeria na. Uh, no be here no be here ba. the man no be the man no be. you see where you wan carry mouth go so. hey, mr john. Mm -mm. we dey talk these things na for say make we know wetin we dey do make we know if na leg wey we don carry wey we no carry well make we make we carry am waka adjust, back na so no no be even to dey adjust na carry the leg take waka back just trace am go back the way e take go back because mo go find our full stay <laughs> mo find am o hello good afternoon good afternoon good afternoon wetin be your name where you dey call us from. my name na adeze. adeze uh -huh, mo hear you sister, the, the, the matter too much. Oh. You tire me myself. Oh. Tire everybody. You don't know where we they go. Mm. The, the, the, the, the thing, the way when things cost, weather come dry like say na na harmattan we dey. <laughs> Oh, Everywhere people get shop. Na so their shop dey quiet. Mm, nothing dey happen. They, they, they, they, they, they, they, they, you know some of us now we don go back to farm. Mm. we dey do farm work the work be say money to even do the work no dey na we dey use our hand dey do am. Mm. all the same person you go work from from morning till one o'clock you go go house go rest four four in the evening you go back again go work retire me o. Oh. retire hmm. person o oh. retire person like you talk adeze thank you say you call us back. Thank oh. you, my sister. Yes, so. Mm. Adeze talk say where the thing don reach now person don dey go back farm don go back farm and wetin she even talk wey even call touch be say you go do no be no be say you know say before they oh. go pay person to help you to help you do, do am but eh, now no money to even take pay person take do am Now you go do am by yourself do am till one go rest you come go rest come go back for that for now you know you, ah tins dey happen o tins dey happen tins dey happen but e get wetin i wan talk see if e dey soft for your side even the way things take dey so if e dey soft for your side they go talk say you wey you get plenty for mm. hand share give another person. na better talk you talk so. if you get you see say you get say if you give your neighbor or you give your brother abi na your sister this other one say e no go e no go pepper you e no go cost you anything. make you for fit dey release. give am if you dey small small give hand dey try dey dey open hand try dey open hand dey dey dey stretch hand you see say person need help no wait until e ask you just give am give am say you see say yes you need am and say you wan support am hello good afternoon. good afternoon. good afternoon wetin be your name where you dey call us from. my name na mr okafor from shagamu. mr okafor how you dey. i thank god. okay. In fact, this Nigeria, I don't tire person. You know, if I let me no know even what to say. Mm. At times, a Hello, Mr. Okafor, you hear me? Hey, eh, oh, you go call me back, Mr. Okafor. I go on like, yeah, waiting you, they talk i go go i go just wan like hear wetin they talk because you see all this matter so we the yarn about it. Eh, everybody get where the thing take dey pain am na e go make me talk am again say who gets make he give his e neighbor Open who gets hand. e who gets give your neighbor because now your neighbor now im be see. things they happen. things they happen things they happen e get wetin person bin dey follow me dey yarn the other day we dey talk and he talk say no say some people dey lazy dey no fit work dey no fit do wetin see ma tell you if you dey where you dey you know say dey talk say wetin look like six to me fit dey like nine to you na so mm, no wahala if you wan call me lazy as per say i dey come ask you for money or i dey try ask you for things you wan call call me say me lazy no wahala no wahala but if you get give me i no mind call me lazy but no, just wahala. give me just give me <laughs> na be my own just give me but no forget say you dey call person lazy because you no dey that person shoe you no know how you take dey pinch am na so you no know how you take dey pinch am so no look anybody talk say e dey lazy because the way the thing dey go now or you no sabi work. <laughs> Mm-hmm. even people wey no dey fit normally beg they dey dey don resort to say ah make i talk before my my children go die. and another thing be say if you come be say you be that person wey be say e dey hard you to say ask people when you need them try dey ask o. Oh. you no mm. know hmm. where the this try dey ask because the way things dey be like this make person no go carry thinking take follow body because that one no go good at all come go carry thinking take follow body you come dey inside house you come dey dey think and say hey wetin i wan chop this one try find one better person wey be say you fit call this person your own say you go fit tell am say see the way things dey be see the way things dey dey happen but if you no come get who you go dey follow talk all this thing no how no how just just find one person dey ask people follow people dey talk am if you dey even dey e get the way you take follow person talk something your body go free you. na so your just by go, just make say make you open mouth. make you open mouth but if you no come dey talk you just dey look everything say na me get my matter make i dey see. ma no disturb person mm. ah see this life no be so at all my phone line still dey open and where we dey na women radio 91.7 on top na woman matter na woman matter where we dey yarn every every wey concern woman and today wetin we carry come on top na woman matter na say food don cost how una take dey manage my name na esther alaribe and i carry elizabeth take follow body this afternoon food don cost how una take dey manage how una take dey manage market people una still dey una still dey dey sell where dey comot una money so because no be to just go market buy so, something put for put for shop if you sell you still dey see your money inside na im be the na im be the thing because if customer come today e complain e go tomorrow he complain next tomorrow he complain He go reach ah. He go reach where he go go customer go say make me sef find dat customer. na so or you go say make i reduce hand so you ma you no come dey get the mm -hmm. money wey you dey get normal normal. okay mo look am like this maybe money wey you take dey buy maybe one bag of rice before. you come buy only one. na no one bag of rice before but now the money no come reach because say rice don cost you come dey buy half. na as you know say i wan ask that our friend wey call wey say dey buy bag of uh, eh, tomato mm -hmm. i wan say now whether e don get to the point wey na half you know you no fit buy one mm. you go mm. buy half take sell now because how you wan take do the eh, market. things dey happen the old man wey be dey tell me about um, tomato wey be basket for twenty thousand before Lizzie come call us mm. tell us her own the old man dey tell me say sometimes dey go reach market like this when they look everything they go find another person wey come market say abeg shey me and you fit join body oh. no buy this oh. thing share am na where because na the only way they fit even get am be that na where e don reach be that you go come call another person say abeg look this thing you wan buy am make two of us no join follow body. buy mo share am na wetin no wonder if you go market sometimes they go tell you say aunty i no go fit go pass like this because they know wetin they dey face they go tell i no go hmm. fit i no go fit go pass like this my phone lines dey open o my pipo mo na call me mo talk about dis thing mo yarn dis matter 07000917917 you fit follow send me text or whatsapp message for 07031756537 mo na call me mo talk about dis thing another message here wey me get for here dis one na from kike wey dey oshodi kike dey talk say this matter wey una dey talk don tire me but i see say nobody don mention beans una know how much dey dey sell beans for derika for my side dey dey sell beans derika for one thousand ee that one many o. <laughs> beans. e many o ee He say dey dey sell beans for their side derika one thousand and say this beans by the time you go select am finish say wetin go remain for the beans this matter wey una dey talk una try una do well for this one wey una carry come because the matter dey pepper me mm. kike talk say di matter dey pepper you know say everybody and get the one everybody get the one wey dey do one rice rice rice eh, na true na true this na, one wey she mention so na she just mention beans because even me myself my mind bin no even go there. because you go think say maybe you no dey too one thousand. you dey imagine the. abeg if you dey hear me call me i wan hear how much you dey sell beans for your side because i wan this one beans hey. dey rake her one thousand na plenty money be that o oh. hello good afternoon. Good afternoon, ma. Good afternoon. What's in your name? Where they call us from? I am uh, Mrs. Blue Number. I bet reduce the volume of your radio. Mo fi hear you where? I just call from Ijoko. Okay. I bet turn down the volume of your radio. I don't turn am. Okay, more hear you. You see wey dey there be say. Mm. Make we just dey pray for a good governance mm. to help us because I don't know the one to save. I don't know the one to live for what we are facing now in this country. Let us continue to pray. Is it food that we want to put hand or school fees or what? Name it. Hmm. But, mm. You try, and you there are some people among us mm-hmm. that you will offer a job, they will not do it they will say, How much are they going to pay me? Even if they pay you one naira, mm. it's something You can use it to help your family at all. So try and talk to those ones too. Okay. They should do it. Mm. Okay. It won't help us. Mm, you try mrs uzomba you try for this call where you call us she talk say make i shook mouth follow people wey be say if you even show dem say work day here or go do and they go tell you say they no fit do am say the money small <laughs> they not they throw away money oh they not they throw away money. <laughs> i no go say i wan support the act o oh, but. Eh? no no no no no no mm. see no work will be small work no money will be small money. na true sha. e better oyibo go say bird wey you get for hand eh, e better pass fifty wey dey inside bush. wey dey fly na the one wey you see na you sabi. na true for this kind kind dey reject work. the one wey you see na him sure for you so mrs usoba doctor say ma tell una ma tell una work wey dey give you Manage the one wey reach your hand still dey do am still dey do am you fit for for there come see another better one but say you dey house who dey see you for house who sabi you inside house hello good afternoon hello if you dey call me you call me proper abeg oh seven thousand nine one seven nine one seven you say you dey inside house na when you go outside say you dey even dey do one na people go even dey see you you fit even dey follow people dey talk say ah and then maybe i get this and this so or i sabi do this and this so. before you know you don comot for where you dey but say you come talk say eh i no fit do this one i no dey collect this one you dey inside house you think say they come knock your door tell you say e get one place where e oh. take dey happen <clears throat> i don tell you na money wey i get na me be worry you so hello good afternoon. Hello, good afternoon. My name is Adekunle. I'm calling all the way from Ikorodu. Ah, uh-uh, Adekunle, all the way. You try, oh, thank you. Good afternoon. Good afternoon. I can see that you are saying about everything in Nigeria. Mm, the waiting still cost food. The, it's just too cost. I cannot say precisely. Eh, rice is the record of rice is five hundred and fifty naira. Mm. Anything if you go to the market today, you you see a price that also so a month. If you go to, tomorrow again, mm. the price will have changed. Mm. It's hmm. getting too much for crying out loud. Then food is very very important why is food that why is it food that is, is like go, going to I, I I I every day? It's just too much. It's mm. too much, oh. For crying out loud. Adekunle, thank you. Oh. Even myself, they cry out loud, though. and they follow you they cry out loud. all See, of us every, na cry us, we dey cry shey everybody dey call here today. we dey cry out loud na na so so cry cry we just dey cry like this because we dey we dey talk this matter everybody dey talk where it say dey pain am. hello good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Where they call us from? I'm calling from Ogijo. What to be your name? Chimezi. Chimezi, how you there? Okay, now. Uh, I, I talk about the food matter. Mm-hmm, now food matter with the young. Okay, uh, ah, think tell me yeah, where well, yesterday, mm. as I come out to market, I go to this, come to see different guys who know I don't expect them. I say I won't go buy rice. Mm. Last week I called, the commissioner in uh, 26 stars. Yesterday they came in uh, 28 last. Mm. I thing pay me well, well. And you be don't arrange 26 where you want you still go buy am abi? Yeah. Jeez, man, things they just gotta go and take cake. Mm. So, I buy them and reach. And abi you go buy the one wey your hand reach thank you jare chimeze thank you. Hmm. na this thing wey chimeze talk i like am say you go buy the one wey your hand reach na him be that thing wey we first talk wey we first start say cut your wetin cut your cloth. according to the material. wey you get no be according so, to your size, size according to wetin you get na him talk say you go do the one wey your hand reach na you no know, do pass yourself. You get this message here where we get here, the person no pull name. You don't want you know what you know what follow for Sabi family, you know what tell me your name and where you they send me this message from Intox say, Good afternoon, my country people. How would I do? We dare fine. This our one Niger so now only God fi help us. because people they complain about hunger but the one way they pay me the one way they pay me now, innocent people wey dey just dey collect their life from their hand here and there that one sef na another tori wey be say one better day we go sit down for here do wetin go sit down for here yarn am e get another text message here wey i get here the person too no put im name you no wan tell me your name no am e talk say shey hope still dey say things go still reduce their price for nigeria so you see that question wey this person ask. no be we talk if e go up it's if like e dey come down who i go ask. who me now wan take ask. because you will ask me who me want yes. Mm. Another message here now from lover boy for Akute. In talk say, in talk say, we talk about gas so oh, because we don't talk about food. We don't talk <laughs> about waiting we use cook the food. <laughs> mm. In talk say now gas now eight hundred naira per kg. Say now wahala see. Wahala, Wait, is wahala Pro gas? Max. <laughs> As in wahala Pro Max now be this one where you measure so because you buy food finish. Wetin okay. you cook up. cook am? you wan cook the food? you're ah, talking and ah, now for almost every house now na gas everybody dey use. even if even kerosene sef kerosene sef no dey shine teeth kerosene ma sef no e just fly from five hundred per kg abi na six hundred just go eight hundred one time i say wetin happen like this. Mm. my country people mm, we don talk the one wey we talk today we don talk we don try we don try for everybody wey call me today see una sabi pipo lizzie o osinachi o yeah, promise so... captain salisu emmanuel make, make ella korede ajeze mr john mr okafo mrs uzomba adekunle and chimezi all ah, of una wey come with the see sabi pipo na im una be sabi pipo na im una be see una dey try una dey una dey try i know say as we don talk we don talk about this matter the way e take dey pain us wetin me i go wan tell us now be say mo no come look say the way things say be now mo come dey feel one kind see you be sabi person just tell yourself say you are doing well you last dey, last you dey try go say everything right. go dey alright everything go so soft mo na just mo na just dey that one wey you you dey do wey you sabi do wey be say e sure for you say this one if you do am you sure say you do am well person go pay you if na business you sabi do if na skills wey you get just make sure say you dey do one better thing wey you go use say dey manage body dey hold yourself na so just dey do am na here we go talk say we don talk finish my producer go don dey show me sign say oya anlele <laughs> because he know say whenever i dey this place like this body dey sweet me i no dey gree go because na sabi people na we follow dey relate for here. Mm but you know say matter we no dey talk am finish one day no. matter no dey finish all no. tori all things e no dey finish at all mm -mm. no dey finish so una go dey una go dey alright una go whole body whole body strong oyibo go say keep hope alive so una dey keep hope alive na woman matter wey we dey yarn every every wey concern woman and you see this food matter we go still dey yarn and we go still dey talk make government fit hear wetin we dey talk about make they fit do something about am elizabeth hey my people mo just carry body. my people na do anyone wey we see mo dey chop mo dey manage mo dey happy mo dey happy o oh. everything mm. go dey alright last last na my own be that. okay na me I adokun tell una the one wey me get i don tell us say mo try mo dey keep up alive the way oyibo pipo talk am mo dey do the one wey we fit do who sabi who sabi wash may e dey wash dey collect im money just dey just dey manage dey do wetin you sabi do just dey manage yourself everything go to do wetin everything go so soft no wahala on top woman matter so we don tell una say though una don try.